uh, this uh, Tuesday afternoon at a welcome honor to our special Inform Me program. Hook me up. Yes. This na special program where they come your way every Tuesday afternoon. Every Tuesday afternoon, this program they come your way. I want this opportunity to take care. Uh, acknowledge those people in ABC that they listen to us from um, all over the world, whether from um, whether for Nigeria for here or outside the country, any place when it be say you for the listening to us. Yes, we they appreciate you this afternoon. We they acknowledge you and we they appreciate you. Those where they always um, view our our uh, page where they always uh, listen to us, download our app. God go bless Una. Yes, this program day for you. Those when they busy they want enter into relationship. Those way already they into relationship. This program not for you. Because so many persons they enter into relationship, they don't know what a relationship they all about. they dey enter marriage they no know wetin marriage dey about because na from relationship you dey enter marriage and e get things wey be say you need to know as a lady as a guy before you go enter marriage e get things wey you be say you need to know so not just enter relationship because everybody dey enter but you need to know wetin e dey all about so that you no go enter go dey make mistakes yes today one of the things wey we need to know as a lady wey enter into relationship when e be say you go marry tomorrow one of the things you need to know Now we go discuss this very afternoon my name na sandra ikehua yes the matter wey i wan discuss today na how you go fit take serve your oga as a lady yes wife material <laughs> yes so as a lady wife potential wife material how you go take serve your man your husband as you dey into that relationship so maybe right now the way una take dey do things no be how you take manage relationship relationship and marriage na two different things yes the boy na my friend the lady na my friend we dey into courtship e get some things wey be say una dey do wey una no go fit do when una become husband and wife because for relationship you fit walk away for relationship you fit say okay i no do again for relationship no be all relationship dey end up for marriage so but once you enter marriage they say broken relationship is better than a broken marriage so how you go take serve your man as a lady na be wetin we talk about this afternoon how you go take serve your lady for example you go see say for some homes as a young girl i no know the foundation when you, dem give you how you take grow how dem take bring you up but you go discover say some people for their homes dem dey use wetin we dey call rubber plate take dey serve the man of the house dem dey use ceramic plate take dey serve the man of the house some dey use stainless plate take dey serve the man of the house who be the man of the house Of course, your husband, the father of the house, the man of the house, now your husband, the head of the house, now your husband. Now, now be the senior man of that house, where they in charge of the house. How you take the servant? Which respect you they give him for that area? When you they give him food you dey serve your man with rubber plate ceramics plate or stainless plate remember say broken plate dey or na which kind cup you take dey give your man water to drink This na wetin you go need to learn as a young lady because no be say after you don enter husband house dem don marry you put for house then you go begin dey serve your husband like say you dey serve bingo go begin dey serve your husband like say you dey serve even houseboy boy sef you need to understand say the man of the house get special way wey dem take dey serve am the man of the house get special way wey dem take dey serve am yes you go carry plate for one hand that na wetin most women dey do so if you be young girl this na the area wey you need to learn now when we dey talk about you no need to carry plate for one hand you wan serve your your your oga food maybe you wan serve am fufu and soup you carry soup carry fufu come drop for table go put am for left you go kitchen go carry soup go drop am for table go still go back to the kitchen you dey look for water when you wan take wash hand then the only thing wey your hands fit fight them, they go go inside cupboard go carry the best plate wey dey house come take serve pastor so when you be wife you be woman you dey respect your pastor as your husband for house you be hypocrite you be real hypocrite because the man when he be say put you for house he pay your bride price suppose give am that maximum respect suppose to honour am then if you honour if you no fit honour your husband you dey honour your pastor you be hypocrite you suppose honour your husband then honour your man of god so if as a lady you should learn how to serve your man now you dey into courtship you dey prepare to go husband house get am for mind say if i marry this man my man should have a special plate when e be say e go take dey eat i go take dey serve am food no reserve the special plate for cupboard wait for visitor the day wey that man go waka come your house dey call am visitor you enter cupboard carry that best plate come you take am serve am but your oga for house wen put money for your head wey e marry you dey take dirty plate take dey eat and you no bother na very bad thing because anybody wey enter your house meet where your oga dey eat dey eat with anyhow plate and you no present that food well the way you take present am person wey come meet you e go know the kind woman wey you be they no go talk anything about your oga na you dey go put comot for im body say this woman na real yeye woman o oh. see how you e take serve your oga food you just throway plate for table without say you e no set am for even inside tray the proper ideal way to serve food na to use tray take serve food the prop the ideal way wey you take suppose serve food for your oga na to put food for tray no be say you go carry food for one hand carry soup for one hand dey waka control way for table even when you dey serve your bingo food how you take dey serve am some bingo dey when dem wan eat food dem dey get special plates. when e be say dem take dey serve dem talk less of your oga you go put the food for tray serve am present the food well at times the way you take serve food at times go tire person to chop but at times you no wan even eat the way they take present the food go make the person eat the food so na very important thing wey you need to know as a young lady say if you must be a very good housewife learn how to serve your man learn how to serve your man not give the respect you suppose to give to your oga to another man when you come visitor arrange the food for tray put the soup put the food the water to wash hand if you wan serve your oga water to wash hand no use dirty rubber wey dey kitchen take serve water to wash hand buy portable rubber when you know say this na wetin daddy go take dey wash hand buy am for market how much for plastic rubber e no pass hundred naira even fifty naira you go see hundred naira you go you go see depends on the size but e go dey good to take wash hand e go dey presentable no be with oil lining plate wey dem don take wash plate for kitchen you go carry am come say make daddy take wash hand my dear you be apology e no suppose so you need to give the man the respect and make sure say you present the food well when you wan serve oga before you carry am come out for parlour when you wan eat then as you dey arrange that tray add wetin dem dey call uh, uh, hand napkin hand towel so that as e eat finish wash hand e go use am take clean im hand but most times when you serve am this food even with the oil plate wey you give am take wash hand oga go eat finish go use am rub trouser because im no see napkin take clean hand and you go dey talk say this your oga sef how you go dey use shoulder take dey clean wetin you give am take clean hand common napkin you go ask me oga buy now no present the napkin how much for napkin hundred naira how much for napkin hundred naira oga no buy tray that's why i no dey serve am with tray how much for tray madam five hundred naira even three hundred you go see rubber tray good one two hundred naira you go see rubber tray so these things na wetin be say small small money you go fit buy by yourself for crying out loud you should understand say kitchen na woman office the kitchen na the woman office for house and so that office wey be wey be the woman office the woman need to equip that office with the things wey you know say e go need to take do well operate well for that kitchen go need to equip am with am and some of those things wey dey talk about wey be say dem take dey equip this office wey be kitchen na all these things utensils for cooking and to serve both plate and pot wey dey take dey cook and when dey take dey serve na the office the kitchen there you go equip am as the lady even as you dey come the man house dem go buy some follow you some go even give you as gift you go keep am for inside cupboard you no go use am for the reason why dem give you some go buy set of plate give you for marriage say make your ministry take move forward then you carry am reach your husband house you go put am for cupboard dey go dey use ordinary plate take dey serve am my dear na error the way you take present food to your husband e go long way to take talk the kind woman wey you get wey you be whether you be woman wey get respect or not whether you be woman wey be say dey honour your husband or not because visitor fit waka enter that house you e go meet your husband for where he dey eat for kpakam plate with uh, uh, dirty washan plate wey you give am make e take eat e don already send message say see the kind woman wey you be so do the right thing as a young lady learn the right thing and put it to work learn the right thing and put am into practice learn to serve your man with respect carry tray serve your man and also drinking glass or cup wey dey take dey drink water dat another important area when dey when you dey serve food no use general cup wey everybody take dey drink water pikin wan drink you go carry am uncle wan drink you go carry am neighbor wan drink you go carry am na that one na you na take dey serve your oga water drink na error for the house oga dey get im own cup They dey call am this na daddy cup so give your husband that respect keep special cup this na daddy cup the children go know say this na daddy cup even your visitor go know say this na daddy cup even if daddy dey eat with somebody else whether the person na visitor no matter who the person be as you serve your oga with him cup oga know say na him cup let your visitor know this na daddy cup then give visit on your own cup so this na the area when so many girls or women wey don marry get am wrong and at times e go make the man no feel hungry because the way they take away the food for table for am the food no dey organized so even if e come with hunger when they throw away the food if e look the food finish for the plate e belle go tight e no go fit eat but e go prefer to go that uh, mama put place because the way you take dey sell even mama put no go even throw away food for am like that you go just throw throway am for there and some of una the man go even eat finish you go leave the plate for there till the next morning before you go pack am comot which kind person you be na error e no good na error so the reason why people dey learn na make dem for know how to make amends for the area when e be say dem no know people dey learn because dem wan take correction people dey learn because dem wan do the right thing so just as you dey hear me this afternoon which area when e be say you need to learn which area when e be say you no understand but as i dey hear me this afternoon you go you go understand and as you hear learn to practice am so that you go fit enjoy that area for your marriage go mean say some men no dey gree eat for house you no dey ask why dem no dey eat for house no be say madam no cook madam no dey present food well for dem some men no dey even fit invite their friend come house come eat why because of the way madam take dey present food they dey shame say the way wey madam go take throway food for dem go just throw some go use rubber take make eba that rubber dey take make eba dem go carry am come drop for table error big error even if as a girl you no know you dey do am like that because maybe you no dey when dem train dem for home na for street you for learn your own you go learn as i dey talk now no be the plate wey you take make eba for kitchen you go carry come drop for oga for table take serve am food okay you measure the size of im belle for inside the plate you make the eba you turn am remove turning stick drop you carry the plate drop drop am for table gba then you look for plate put soup you drop am gba then after you don sit down you dey look for rubber the whole as you don dey look for plate wey so you wan take wash hand na you dey waka dey find sense you come carry one for inside uh, uh, dishwasher wey dem use you rinse am oil dey o you take am put water you drop am for am no be so na error be that na error na e be so when you make the eba take cutter put the eba for inside plate you know another area be say fufu eba all those kind food when you dey serve am no just turn am put for the plate like that look for flat rubber rubber plate flat one or cutter chook am for water use am cut the food put for plate dress dem dey dress food dem dey dress food dress am no just cut am put then the thing go be like say e draw map for inside plate no no be so e no good dress the food especially if na fufu eba all those ones swallows dress am for plate as you put am for plate dress am no just carry the plate as you take turn the food or as you take pound am just pack am put for plate kpa that one no good you no dress that food and person fit look that food e go belle full e no go fit eat again because e no look presentable the way they take dey present food food dey look presentable so that the belle go fit accept am so by the time eye no accept the food how belle wan take accept am the person go just tire to eat the food the appetite e go loss for top of table there dem come dey find am na error na very bad thing young ladies learn say when you dey give your oga food you dey give your oga food in an organized manner you go set dem dey arrange food dem dey set food for table now now dem call am say dem dey set food for table because everything go dey position the way e suppose dey you go set the food set am for tray then set am for table everything go dey positioned so that as e dey eat everything go just dey go on well you dey ask me tumbler na how much if you no fit buy set of tumbler because no be say you go buy wine glass call am tumbler the one dey take dey drink water different from the one dey take dey take wine the one be say e contain size of water wey person go fit drink satisfy you go buy am for oga keep for am if you no fit buy the set buy single one single glass when you know say yes this one go dey okay and e dey very fine some dey prefer mug although mug no be for for for water but some people dey use am if e dey very presentable and e dey nice fine na that one you fit afford then buy am so far when you present am for oga e dey good for eye and e go make belle and mouth go make mouth salivate and e go make belle hungry to eat more so that one na the matter wey ebe say we bring come house this afternoon how to serve your oga serve your oga presentable serve your oga well so that the food go always hungry and to eat more and you go get you go get value more value because of the way you take serve am you go get more value for you and e fit increase your chop money fit increase your allowance people no understand say the way you take serve your oga fit increase your allowance you know why i dey quarrel say people dey talk say because money no dey money no dey you go go market oga give chop money you reach where they dey sell wrapper you go deposit madam that dress i like am if you go market help me buy the pink color. you go deposit part of the money wey you take go market for the place then after three market you go collect am but you no dey go deposit for where they dey sell kitchen things wey you wan take equip your kitchen but you say oga no bring money those one you deposit wey you take buy shoe handbag dress why you no deposit take buy set of plate for oga why you no deposit for there take buy uh, cup for oga or take buy tray for oga no be your office just like you dey try to equip yourself to look good that your office must still look good so that one na the matter wey we carry come so our ladies learn to do things right so that you go get more honor from your man this na hook me up for inform me radio and the person you dey hear im voice since na sandra ikehua for this program we dey connect people for marriage we get so many list of persons when e be say we need uh, we get need connection so in case you dey outside the country and you wan make we connect you to uh, somebody uh, maybe from your own country for Nigeria for here, we feel link you up with um, uh, people, whether the person are professional or not. We get different categories, even widows and widowers. We get different categories, both men and women. They our list when it be say they need to they hooked up with somebody, whether for abroad or for Nigeria here. Nobody go to reach us after now.

um, next week um, tuesday for another interesting um, package for now my name is Debbie sandra ikehua and bye bye.